ni radiyo y'ijwi y'amerika ijwi ry'amerika risamyanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda muramutse inshuti mwese namwe bakunze b'iradiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na frederic nkunekije mu burundi inama nshingamateka ejo ku munsi wa gatatu yaremeje ko perezida pierre nkurunziza ari imboneza y'amahoro yo kuzirikana igihugu
nta n'umwe atabibona ko igihugu cyacu kirimo amahoro n'umutekano kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu yari umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ariko ubutegetsi umutekano yarawuharaniye bikwiriye
uyu ni Aimé Laurentine Kanyana umushikiranganji Burundi ajejwe utungane asigura ivyatumye perezida Pierre Nkurunziza asabirirwa kuba imboneza y'amahoro
muri iyi manda y'imyaka cumi n'itanu harabaye ibintu by'agahomeraburo ku buryo tutotegura ikintu nk'iki tugutegura umukuru w'igihugu ari buno munsi kuko harabaye ubwicanyi burenze
uyu nawe ni fabien baciryadino umushingamateka asanga perezida pierre nkurunziza adakwiye ako gateka inkuru co kimwe n'inkuru yerekeye inama hagati y'umukuru w'igihugu c'u rwanda n'umukuru w'igihugu ca uganda itekanijwe ejo ku munsi wa gatanu igatuna turazigaruka mu kanya kari imbere ariko imbere yaho tujya kubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino kw'isi amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyatanguye ku nkuru yo mu gihugu cya tunisiya aho umushikiranganji wa mbere yagenywe lc fakaye fakaye ejo ku munsi wa gatatu yagenye leta y'urunani inyuma yaho apfundikiye amasezerano n'umugambwe enada ufise igitigiri kinini mu nama nshingamateka ivyo vyaciye bituma uruhagarara rwa politike rwari rumaze amezi ane ruhagarara ayo masezerano azotuma kandi iyo leta y'urunani yemerwa mu nama nshingamateka mu minsi ya vuba kandi bizoca bituma igihugu kidategerezwa gukoresha amatora imbere y'igihe cagenewe ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyashikirizwa na mugenzi wacu aloise bwimana ndakuramwije frederike n'abaduteze amatwi muri aka kanya abasirikare ba leta ya somaliya bashika cumi hamwe n'intagondwa za al shababu zikora iterabwoba barishwe ejo ku munsi wa gatatu igihe umuhari al shababu watera ikambi zibiri za gisirikare mu ntara ya lowa shabere umuhari al shababu wariyemereye ko ari wo wagirizwa ivyo bitero bibiri mu itangazo wacishije kuri radiyo yawo yitwa andalusi al-shababu wemeza kandi ko watwaye inkoho n'amasasu by'abasirikare ba leta abategetsi ba leta bo bajejwe umutekano ntibaremeza canke ngo bahakane ivyo bitero leta ya libiya y'ubumwe ishigikiwe na oni y'itripoli yashikirije ko yahagaritse ibiganiro n'inteko za generale karifa haftare ni nyuma y'igitera inteko ziwe zagavye ku kivuko ca Tripoli ku musi wa kabiri. Khalifa Haftar yisigura avuga ko ubwo bwato bwa Libani bwarimwo ibirwanisho vyavuye muri Turukiya. Umuryango umwe bwa Buraya buvuga ko witeguye gucungera kwihagarikwa ry'intambara yubahirizwa hamwe n'ibihano ku kugurisha ibirwanisho ku mirwi irwana. Ariko General Haftar avuga ko abasirikare biwe bazoruhuka bafashe Libya yose harimwo n'umurwa mukuru Tripoli. itorokanzo ry'amakuru rya leta ya irani ryashikirije ko abantu babiri bapfuye inyuma y'aho basuzumiwe bagasanga baranduye umugera wa korona canke covid cumi n'icenda mu yandi majambo babaye abagize ubwa mbere bishwe n'uwo mugera muri ico gihugu ca irani ico kinyamakuru cashikirije ko umushikiranganji w'amagara y'abantu yavuze ko abo bantu bapfuye bari abo mu gisagara ceranda ca kome ni mu bumanuko bw'umurwa mukuru teherani gushika ubu abashika ibihumbi mirongo irindwi na bitanu nibo bamaze kwandura uwo mugera ku isi hose mu gihe abarenga ibihumbi bibiri bavugwa ko bamaze gupfa benshi bakaba bafuye mu bushinwa ariko ibi bitigiri bikaba bishobora guhinduka umwanya uwo ari wo wose
washington ijwi rya amerika hano muri leta z'ubumwe za amerika perezida arongoye iki gihugu donald trump ejo ku munsi wa gatatu yarirukanye mu mabanga john rude ni umutegetsi akomeye yari ajejwe ibijyanye na politike mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa leta zunze ubumwe za amerika rude yari yemeje mu mwaka uheze ko ikirere yateye intambwe mu kurwanya ibiturire ko atagituma ah, ico gihugu cimwa imiliyoni zishika amajana ane z'amadolari y'abanyamerika zari zigenewe gufasha igisirikare ca Ukraine akurikiye abandi bategetsi ba Amerika bahoze muri leta ya Trump basunikiwe gutanga imihoho inyuma y'ivyo bavuze mu mburano zari zigamije gukura Perezida Trump ku butegetsi imbere y'uko yezwa na Sena ya Leta Zumwe za Amerika mu burayi igipolisi mu budagi gishikiriza ko abantu umunani bishwe barashwe mu gisagara ca hanawu ku mugoroba wo ku munsi wa gatatu ejo igipolisi ariko ntigitanga amakuru y'abo bantu bishwe kikavuga ko abategetsi bariko bararondera ababikoze kandi hakiri kare kumenya imvo y'ubwo bwicanyi hanawu ni igisagara kiri mu manuka bushira uburengero bw'ubudagi hafi ku birometero mirongo ibiri mu buseruko bw'igisagara ca frankfurt igisagara ca hanau kibamwo abantu bashika ku bihumbi ijana
washington ijwi ry'amerika ishyirahamwe mpuzamakungu ni ryaragabishije ejo kuwa gatatu ko mu gihe ibitero vyobandanya muri siriya ingaruka zizoba mbi cane cane ku banyagihugu ni mu gihe ibitigiri vy'abasivile bahunga vyamuzinga vy'abasirikare ba leta hamwe n'abasirikare b'uburusiya mu buraruko bushira uburengero bwa siriya bari mu gushika mu muriyoni umukuru w'igisata ca onu kijejwe imfashanyo ariwe mark lowcoke yashikirije ko abasivile benshi bari- ba- bariko bava mu ntara ya idiribe berekeza ku rubibe rw'igihugu ca turukiya rusanzwe rwugawe kandi bashikira mu mbeho nyinshi cane
urakoze yaroyisi ku makuru uje kudushikiriza tubibutse namwe nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isananire i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icyenda n'imetero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adrese yacu ya email radiyo yacu aerobaze gmail akaburungu com na facebook kuri adrese radiyo yacu no kuri wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
aya makuru tuyatangurire mu burundi aho inama nshingamateka kuri uyu wa gatatu yemeje pierre nkurunziza y'imboneza y'amahoro yo kuzirikana igihugu iri teka rihawe inyuma y'aho umugambwe wiwe cndd-fdd umugiriye imboneza y'amahoro yawo akaba ari nawe atwara inama inararibonye y'umugambwe uri ku butegetsi ariko hari abashingamateka bavuga ko bafatiye ku bintu byabaye ku ntwaro yiwe mu kiringo cy'imyaka cumi n'itanu harimo ubwicanyi indyane za politike no kugaraha amashyirahamwe yigenga yari akwiye ahubwo gushengezwa mu butungane abamushyigikiye bo bemeza ko ari we mukuru w'igihugu wa mbere yakuye agasuzuguro ku gihugu cy'uburundi n'abarundi ni inkuru ya eloge wirikaneza umumenyeshamakuru amakuru w'ijwi ry'amerika i nairobi mu gihugu cya kenya Integuro y'itegeko rigena Perezida Pierre Nkurunziza ku imboneza yamaho yo kuzirikana igihugu yateguwe n'abashingamateka cumi na batatu bo mu mugambwe CNDD-FDD barongowe na zino ndaruvukanye. Uyu wari munaribonye z'uwo mugambwe Perezida abereye imboneza yamaho n'umukuru w'inararibonye. Iyo nteguro imaze kuja muri leta yarashimwe iranahinyanyurwa. Umushikiranganji w'ubutungane Melorantine Kanyana yari yagiye kuyisigura yaragarutse ku vyatumye yemerwa.
ibikorwa by'iterambere byakozwe mu burundi ni byinshi tutongera amabarabara meza abana bakiga ababyeyi bakibaruka ku buntu abantu eka bagafashanya intara zigafatashanya icyo kijya hino iyo habaye utubazo ku bijyanye n'umwimbu ni byinshi cyane ubumwe bw'abarundi bwarakomejwe kuko yari ikibazo mukuru w'igihugu cyacu yajya imbere y'abarundi akabereka ko atampunzi impunzi ziriko ziratahuka kuko zibona ko zisanga umubyeyi nta n'umwe atabibona ko igihugu cyacu kirimo amahoro n'umutekano kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu yari ikibazo mukuru w'igihugu cyacu cy'uburundi ari ku butegetsi umutekano yarawuharaniye bikwiriye ntawe twigera tubona umukuru w'igihugu agenda kuraba aho barinye imirima myiza naho arima mu bandi aho bubaka amashuri n'amavuriro akaraba ko zubatswe by'ukuri akagenda naho akajya nko mu bubaka gutembera mu ndege kwama mu nda y'indege hariho abantu babikunda sibyo yashatse yashatse kugumana n'abarundi kuko abakunda ariko umushingamateka yigenga fabien manshijyanino wasanga ahubwo nyene kwitwa imboneza yamaho yari akwiye gushengezwa mu butungane muri iki gihugu cyacu muri iyi manda y'imyaka cumi n'itanu harabaye ibintu by'agahomeraburo ku buryo tutotegura ikintu nk'iki tugutegura umukuru w'igihugu ari buno munsi kuko harabaye ubwicanyi burenze abantu baratabwa ku zuzi abantu barahabwa ibipande ku ntwaro yiwe none umuntu yovuga ngo abantu bazimanganye uyu muntu ariko arakora ko ko by'ukuri ngo ari imboneza yamaho abantu abose bafatira kuri ibyo bagakora uko abarundi bomutse bagatizamo bari mu mahanga bagowe mu- mu mu buhungiro iyi nteguro yabayemo bimwe bita ngo kabandisabiye aho barondera kwezi mu muntu bakavuga ibintu ko bitari tubivuze ko biri ko biri rero rero nk'idari no kuri simba ko kibereye umukuru w'igihugu wa kino gihe kuko ndabona ashobora mbere no kujya imbere y'intara ibi umushikiranganji kanyana bifata nk'ukurogota umushingamateka kamwe banshiga hino ati ni ukuri sinosubiramo ibyo yavuze kuko jewe ndi mu bantu bemera yuko nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cyacu abereye gushimirwa sinosubiramo rero ajya amajambo yakoresheje ko bari kuyashimangira bidakenewe abandi bashingamateka nka terence manirambona nabo babona ko umugambwe cndfdd ushaka kwiyitiranya n'igihugu iyi nteguro y'ibyigizwa ije mu gihe haheze iminsi twumva umugambwe w'igihugu akomokamo umwita imboneza y'amaho narumvise ubushize mu kwanika kaminuza ryabereye i gitega babishyize no mu mategeko y'umugambi y'uko ubu bibaye itegeko ry'umugambi w'imboneza y'amaho ubwo nta sano iyi nteguro y'ibyigizwa yaba ifitaniye n'umugambwe umukuru w'igihugu asanzwe akomokamo nimba biri uko ko mu gihugu kirimo imigambi myinshi n'ibibazo bitandukanye Gen ubucumengo hariho kwitiranya umugambi n'igihugu umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda yishura ko hari itandukaniro rikomeye kandi urwego arongoye atakosa na rimwe rwakoze barabikoze mu mugambi ibyo birabaraba aba- bari mu mugambi porosesire ziratandukanye porosesire bakoresheje mu mugambi ibyirizwa n'ibyaciye hano mu nama nshingamateka nk'uko bimuri tukazi ahantu ni hari abo mu mugambi nefitebitu nta byo kwitiranya birimo na gatoya umushingamateka godeberte bangira inama nawe afite izindi mpungenge iteka rizohabwa uzokora neza kurusha nkunziza abakuru b'ibihugu barabaho barakora ejo arashobora kuza uwundi akora neza kuruta uyu mbega uyu nawe azoca yitwa imboneza nkuru gute canke izoca eba nkuru nkuru birakumbure twari kutuma twiga integuro y'ibwirizwa rishinga ibidayo bizohora bihabwa abakuru b'ibihugu bazoba baharaniye ibi vyo gukunda no gukundisha igihugu iyi nteguro y'itegeko yemejwe n'abashingamateka mirongo icenda n'umwe batatu barayanka mu gihe cumi na bane ataco bayivuzeko uko ukwezi kwindwi gutashe perezida nkunziza amaze gukubukuruka hazokwama hari umunsi wahariwe kuzirikana igihugu no kugikunda ukazorangazwa imbere n'imboneza yamaho yo kuzirikana igihugu iri teka canke iki cubahiro nta wundi mukuru w'igihugu n'umwe yari bwabihabwe mu burundi harimwo n'umuganwa rwirwa gasore yarondeye kwikukira ku burundi akaba aherutse kwakwa n'ukwitirirwa ikibuga mpuzamakungu c'umupira w'amaguru yari yitiriwe kuva uburundi buronka intahe yo kwikukira mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri perezida nkunziza yeguriwe ico cubahiro ico bikora niwe mukuru w'igihugu wa mbere yagendeye cane abanyagihugu kurusha abandi nk'uko abaraba ibintu n'ibindi babibona ahanini amana umwanya munini nawo mu mitumba ubona ko myinshi yanayigendagenze akiri mu nyeshamba zagwanya leta perezida nkunziza ari no mu bakuru b'ibihugu bake baboneka binjira mu mazu za banyarucari bakanasangira utwo kurya ariko bamwe mu batavuga rumwe nawe basigura ko abikora ku mva zo kwiyamamaza eroge wurikaneza ijwi rya amerika
urakoze eroge mu gihe habura umunsi umwe ngo abakuru b'ibihugu vy'u rwanda na uganda bahurire ku mupaka wa gatuna uhuza ivyo bihugu vyompi mu mugambi wo gushira mu bikorwa amasezerano watewe ko yikumu i rwanda agamije kunagura imibano hari abanyarwanda bifuza ko habaho ubwumvikane bagafungura imipaka bavuga ko kuba batakigenderanira byabahombije cane rwose imipaka hagati y'ivyo bihugu yugawe mu ntango z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda eric bagira ubusa yahaganiye n'abanyagihugu baba ku mupaka wa canika uhuza u rwanda na uganda
hano niho mu buganda gute ahandi iyo kuri gariya mazu hariya huriya muntu ageze wikoreye igitoki ni mu buganda ntago mabara ago mubonye hano hepfo ni amaganda aya ngaya gari mu rwanda turi mu murenge wa kagogo mu karere ka burera mu majyaruguru y'u rwanda neza na neza nta metero ijana ngo ugere ku butaka bw'igihugu cya uganda aha niho haboneka abaturage b'ibihugu byombi bamye basangira akabisi n'agahiye bagiye kumara imyaka imigenderanire yarahagaze aha ku mupaka wa cyanika uhuza u rwanda na uganda biroroshye cyane guhita ubona abaturage b'ibihugu byombi bashyingiranye ibi ariko bishingira no ku mateka y'ibihugu byombi byamye bisangira akabisi n'agahiye bitewe n'uko turi abaturanye murabona twese hano dutuye mu mupaka murabona ko n'ubu nubwo bigaragara ngo ni umupaka ariko murabona ko nta rukuta ruhari imirimo irasanganye turashingirana turavukana muri ibi bihe abanyarwanda bakumiriwe kujya muri uganda kubera ko ngo bagerayo bagahohoterwa abaturiye cyanika bamwe muri bo mu nzira zitemewe byumvikana ko imigenderanire n'abaturanyi itahagaze burundu ahanini bavuga ko bafite n'amasambu muri uganda kandi bagomba kuyabyaza umusaruro kugira ngo babeho kuja hariya hano mu uganda hano dufiteho ubutaka mfiteyo hegitari ubwo baduhagaritse kuvuga ngo tuje kubuhinga ubutaka kubera ko ariho dufite turanga tujayo ariko nta mugande wigeze aduhohotera ngo ntabwo ushobora guhinga ubutaka bwawe twarahinze ubu dufite n'ibirayi ubu ndumva mu kwezi kwa kane turi busarure kuko ubutaka bwacu twarabutanze twanditse impapuro mu mudugudu tuzishyira hehe ku murenge ubutaka bwacu bari bufite ku murenge ubwo dufite uganda mu gihe kigera mu isaha ijwi rya amerika yamaze mu murenge wa kagogo yitegereza ku migenderanire y'abanyarwanda n'abanyayuganda twabonye abaturage b'abanyarwanda bakomeza kwambuka bajya muri uganda mu mirimo isanzwe abandi bavayo ariko benshi bavuga ko baba bagiye mu buhinzi mfite imirimo nenge nenge kureba mu murimo gwande hari barebare guhinga nenge kureba abakozi ukoresha abaganda ukoresha abanyarwanda abanyarwanda ni ukuvuga ngo abakozi mwagendanye mu gitondo twagendanye yesi njyewe mvuye kureba abakozi nagendanye nabo ni abanyarwanda njyewe mvuye kubareba mvuyeyo mbasize bari gukora icyakora nanone aba banyarwanda bavuga ko bagenderana n'abanyayuganda mu bice bitari ibya kure ibi biriho mu gihe habura umunsi umwe gusa ngo abakuru b'ibihugu by'u rwanda na uganda ni ukuvuga perezida paul kagame ku rwanda na mugenzi we yoweri kaguta museveni kuri uganda bagahurira ku mupaka bagatuma uhuza ibihugu byombi ni mu mugambi wo kureba ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'i rwanda muri angora aho yaba ageze mu gutsura imibano ku banyarwanda bakifuza ko uku guhura kw'abategetsi bombi ibiganiro bagirana byavamo umusaruro wo gufungura imipaka kugira ngo abaturage b'ibihugu byombi basubire kugenderana mu mahoro muri ubwo buryo rero bafunguye imipaka ari uru ruhande ari n'uruhande rwacu twese twaba tugize amahirwe kuko turahahiranaga ndabasaba ko ibibazo babikemura bikarangira noneho tukagenderana nk'uko twari dusanzwe nk'abanyarwanda n'abagande mu byifuzo byanjye nakumva ko u rwanda n'u rwanda rugomba kumvikana ntiduhorane imyengirane ku mutima bakigenderana na buganda nk'uyu wa hano abintu baramutabara agatewe ntese abaganda bo ntibadutabaraga kandi hano hapfuye umuntu abaganda baraza kuzika natwe hariya niba hapfuye umuntu tukajya kuzika ariko bahuriye igatuna kuri makumyabiri na rimwe ikibazo kigakemuka ndumva ko byaba bimeze neza byakongera iterambere kubera ko dufite abana batishoboye ariko iyo babonye utwo dufaranga abona nk'agaka akakazirika iwe mu rugo udushiringi dukuye hehe uganda ubwo yatangizaga umwiherero w'abategetsi bakuru ku nshuro ya cumi na karindwi perezida w'u rwanda paul kagame yavuze ko mu gihe u rwanda rwari mu bibazo by'imipaka ni ukuvuga bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda n'abaturanyi ariho ubukungu bwarwo bwarushijeho kuzamuka yavuze ko abaturanyi aribo bahababariye iyo ugiye kureba mu kinyuranyo mu by'ubucuruzwa igihugu cy'igituranyi bahombye hagati y'imiliyoni magana abiri na miliyoni magana atatu z'amadolari ubwo muri ayo ngayo amwe niyo yagarutse iwacu n'ubundi hakwiriye kuba ari ubundi muranga amafaranga akajya ahandi kubera iki ariko kubera umwuka uriho ba rubanda rugufi ku ruhande rw'u rwanda bamwe babuze ayo bacira n'ayo bamira twarahahiranaga noneho mukingi y'imipaka tugihahirana ni nayo mpamvu bamwe na bamwe nkatwe ubukene buri kudusatira niko nabyita ariko muduhaye mukatwemerera mukatukorera n'ubuvugizi ni uko mwadusabira perezida kagame na museveni bakadukingurira umupaka ubuhahirane twari dufitanye tukanakomezanya kuko bwari butwubakiye nahahiraga ibuganda pe ndonda benshi nagera ibuganda nakora iminsi itatu ngakorera cumi na bitanu by'amanyarwanda nkabona mbonye bitanu ku munsi ariko buno ndangije umwaka ndasubirayo n'umukecuru wanjye nawe ntaza n'umwana ntaza ubu mfite imbogamizi yo kuba ntari nambuka ngo nsubire kureba uko umukecuru wanjye abayeho imipaka y'ibihugu by'u rwanda na uganda yafunzwe kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda na n'ubu u rwanda rushinja uganda guhohotera abanyarwanda bajya uganda no gutera inkunga imitwe irwanya ubutegetsi bw'u rwanda uganda nayo ikarega u rwanda gushaka kuvogera ubusugire bwayo ni mu gihe kudacuruzanya n'abarundi ibyo bifata umuzi mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu uburundi burega u rwanda gushaka kubuhungabanyiriza umutekano mu gihe abategetsi b'ibihugu byombi byitezwe ko bahurira igatuna kuwa gatanu w'iki cyumweru inyota iracyari yose ku banyarwanda bifuza kongera kugenderana n'abaturanyi ibintu bya ruzungu rwose twatemera nk'uko dushaka Burana- Ah, eh, eh, cyane cyane cyane nanajyana na gisoro ntako nakubwira ukuntu byagenda n'umwana w'urugu- w'uruhinja yabyishimira ah bagira ubusa ijwi rya amerika icyanika ku mupaka w'u rwanda na uganda urakoze eric tukivuga kandi ku migenderanire hagati n'imibano hagati y'abanyarwanda n'abaganda abaganda bahombye ibyabo kubera intambara ya arpf inkotanyi yafashe ubutegetsi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na kane bagiye kubisubizwa mu gihe cya vuba ibyo byatangajwe na perezida museveni igihe agendera ku karere ka bufubira kazwi nka gisoro inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ignatius bahizi
abaturage bo muri aka gace ka murora batuye hafi n'ikiyaga cya kayumbu munsi y'umusozi wa bugamba utandukanyije uganda n'u rwanda muri za mirongo cyenda byabaye ngombwa ko babaho mu buzima nk'ubw'igisirikare kugira ngo birinde ibisasu byaturukaga mu rwanda birashwe n'igisirikare cya leta y'icyo gihe kirasa muri uganda aho bamwe mu barwanyi ba rpf inkotanyi baturukaga bashyigikiwe na leta ya uganda nk'uko perezida museveni aherutse kuvuga ubwo yasuye aka gace ka murora hakora imari joseph umuyobozi w'ibanze w'aka gace ka nyabitare muri murora yambwiye ko icyo gihe igisirikare cya uganda cyabatoje gucyukura indaki zo kwihishamo kugira ngo birinde ibyo bisasu zimwe muri izo ndaki ziracyahari n'ubu akaba yarazinyeretse Eh, aha hari hariho indake ebyiri Eh, izo twacukuye arabasigaye batwigishije ukuntu ko Eh, niba- niba- barabira nibatanya gutera ibikombora tujemo twihishe Eh, tuzamuka tuwereka ahandi kuzamuka mu musozi kutwereka aho ba- bajaga bacukura indaki bigishijwe n'igisirikare cya uganda kugira ngo bashobore kwihishamo birinde eh, ibisasu byaturukaga mu rwanda mirongo mirongo icyenda na kane Eh, niho abasirikare ba gavumenti batangiye kutwigisha ukuntu ko twakwirinda kugira ngo tutaza guhura n'ibyo bisasu kugira ngo bitumareho aha aha aha tumaze gucukura ziriya zo hepfo zabaye intwari ebyiri twaba dufite hariya zene tugira icyifuzo cyo kwi- cyo ku- cyo gukika n'abasirikare ba gavumenti tubabwira ko ukuntu ko batwigishije byaba bibaye bariya basagutse bagakambakamba bakaja muri zindaki imwe n'iyi ngiyi ya hano yo iracyahari eh, naha mbona nk'umwobo winjira mu musozi Eh, ni- ni iyi ngiyi utazi hano muriya ni ni icobaye kirimo cy'abantu bajagamo ubwo ikigarukiye he ko mbona hariyo nk'umwijima iyo dukingu- ukinguye nka hano ni uko cyasutamye urabona hariyo umwanya muremure ngo twashukuye ubwo hajaga nk'abantu bangahe iyo ngiyo icyo gihe twajagamo turi bari benshi ariko umubare nta kubera ko twabaga turi gucisha ku icumu nta twakurikiranaga kubara abantu bagiye mu ndaki Eh, so ariko hajagamo abantu benshi bakihishamo eh, bakihishamo abagore n'abagabo n'abana bose nimwe twipfundaga ubwo mwamaragamo igihe kingana gite mwamaragamo nk'isaha Twumva- amasaha twumvaga biho- biho- bihereye bihoze ubwo tukongera tugasohoka twamara gusohoka tugasanga abasirikare bagiye ba- bakikije muno bakongera bakatwigisha bakaduhumuriza Eh, gucukura indaki ntabwo wakayicukuye uri umwe ahubwo ko bamara kutwigisha eh, icyaro cyose kikaza abaturage Eh, cyamara kuza eh, hacu- hacukuraga abagabo gusa none abagabo bamara gucukura inzara yawe idufashe ukabyira umuntu ngo natange shilingi igihumbi igihumbi igihumbi ubwo ni uruhembo rwacu twamara gufata rwa ruhembo eh, akagage kugira ngo tugire imbaraga tubone ukuntu ko turaza turirinda none bari aba bagaha bari hara hejuru mu mpinga babonaga turi gukora nk'ibyo bintu turi gucukura mu nzu tugiyemo bati bati ba basirikare bavuye hariya niho bari gucukura bagatangira bakatuminjiramo amasasi n'ibikombora bariya mu rwanda batekereza ko ari abasirikare baba bari kubarwanya b'in- Eh, aba- b'inyeshyamba aha sinzi ukuntu ko batubonaga tukabona batangiye kudusukamo amasasi n'ibikombora zene ko twabaga turi kwiruka turi kugira ngo tuje muri za ndaki niho bya fragamenti byafataga abantu byafataga bamwe bagakomereka abandi bagapfa Mm.
okay Eh, irwara ryo twabajanagamo ni irya mutorere mwabajana mu vuriro rya mutorere pfukera Eh, eh, ubwo mwabajanaga Gisoro.
mute ko mbona ari ari kure icyo gihe twakundaga guheka ku rutugu mu ngobyi mu ngobyi niho twaheka ku rutugu icyo gihe imodoka imodoka nta sinzi niba zazihari ngira ngo zaziri nkeya ahari bamwe mu baturage baha nabo bambwiye ukuntu izo ndaki zabakijije n'ubwo bamwe muri bo ibisasu byabicyaga batarazinjiramo kuko abasirikare bacu barazaga bakatwigisha bati kwirinda ni ugucukura indaki buri rugo rukwiye kuba n'indaki wabona bateye igisasi ukinjira muri ya ndaki nanjye ngubu uri kuvuga utya cyarangiye indaki irangije kuko barashe barashe bari rwanda bakirashe ninjira mu ndaki abari bankurikiye barapfa abaje gucukura indaki muno bari abasirikare bacu bari kutubwira ngo ubwo ibisasu bikomeje gukubita muno ducukure indaki kugira ngo tubone uko twirinda tuje tuzijamo so namwe mwararagaho mu ndaki twararagaho mu ndaki no ku manywa byarasa tukirukira mu ndaki uretse ko bamwe babaga bari kwiruka kikabakubitira aho ngaho hejuru bakanapfa none bateye n'ibikombora haza abasirikare ba gavumenti batwigisha ya uganda batwigisha ukuntu ko twakwirinda kugira ngo tudapfa batwira ko twacukura indaki zo kwinjira mu mwoba n'izo gucukura ugatinda hejuru ibiti maze tugatwikiraho n'itaka byaba batangiye kurasa tukinjiramo uganda n'u rwanda ni ibihugu bisangiye amwe mu mateka ya politike cyane cyane guhera ubwo abayobora ibi bihugu byombi kuri ubu perezida museveni na perezida paul kagame barwanyaga ubutegetsi bwababanjirije bw'ibihugu byabo ariko nanone uganda akaba yaratangiye gucumbikira impunzi z'abanyarwanda muri za mirongo itanu akaba ariyo mpamvu abantu benshi basaba ko aba bategetsi bombi bareba inyuma aho ibihugu byombi bivuye kugira ngo barusheho guharanira amahoro n'umubano hagati y'ibihugu byombi batitaye ku bibazo biri hagati yabo bombi nk'abantu ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda ignatius turagushimiye eh, tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika ubu naho ni cya gihe cyo kubashikiriza uh, ibintu bimwe mu bintu bikomeye byabaye kuri tariki n'uku kwezi nyine kwa kabiri ku itariki rero ya mirongo ibiri y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na kane niho trevor noah yavutse mbega trevor noah ninde venuste nshimiyimana Trevor Noah yavukiye i Johannesburg muri Afurika y'Epfo ku itariki makumyabiri Gashyantare umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na kane nyina yari umwiraburakazi ariko se akaba umuzungu icyo gihe Afurika y'Epfo yagenderaga kuri politiki ya gashakabuhake y'ivanguramoko ku buryo umwana usa na Noah yitwaga icyotara icyo gihe kandi ntibyari byemewe ko abantu babiri badahuje ubwoko bashobora kubana birumvikana rero ko nowa yavutse ku buryo ubuteme n'amategeko y'icyo gihe yarezwe na nyina afatanije na nyirakuru akurira mu gace ka soweto kari gatuwe n'abirabura gusa yakuze ari intyoza ku buryo yatangiye amashuri abanza afite imyaka itanu ageze ku myaka cumi n'umunani nowa yakoraga ikiganiro kuri radiyo y'urubyiruko cyitwa ubwato bwa nowa yaje kuvamo umunyarwenya ukundwa cyane ku isi yose umwanditsi umuseshenguzi mu bya politiki umukinnyi wa za filime n'umunyamakuru wa televiziyo magingo yakora ikiganiro cyitwa daily show muri amerika gihita mu gihe cya nijoro kuva ku wa mbere kugeza ku wa kane gikoresha urwenya ariko gisheshengura inkuru zikomeye zabaye uwo munsi yageze kuri daily show muri bibiri na cumi na gatanu asinya amasezerano y'akazi akazi y'imyaka irindwi muri bibiri na cumi na gatandatu yasohoye igitabo yise bone crime cyakunzwe cyane kizakorwamo filime izakinwamo n'umunyakenyakazi lupita nyungu nka nyina wa nowa imyaka ibiri yakurikiyeho ikinyamakuru hollywood reporter cyamushyije mu bantu mirongo itatu na batanu bafite ingufu mu bitangazamakuru bya new york maze muri bibiri na cumi n'umunani ikinyamakuru time kimushyira mu bantu ijana bavuga rikijyana ku isi
urakoze venuste mu kanya turasozera ibiganiro byacu ariko reka mu kanya gatoya cyane rwose tubibutse amwe mu makuru twabashikirije twabwiye ko mu gihugu cya tunisiya umushyirangajwi wa mbere yagenywe esi fakaye fakaye ejo ku munsi wa gatatu yagenye leta y'urunani inyuma yaho apfundikiye amasezerano n'umugambwe ena ufise igitigiri kinini mu nama nshingamateka nshuti mwese rero mwakurikiranye ibiganiro byacu turabashimiye cyane rwose turashimiye enjeniyeri jo yadufashe mu buhinga bw'ibyuma tukaba kandi dushimiye na mokbila yadufashije kwegeranya ibiganiro twabashikirije uyu munsi turabashimiye inshuti mwese rero kandi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese